ndagushimiye cyane rwose ukomeze ugira umugisha mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mbifuriza ikaze na bagenzi banjye dufatanyije kuri iyi saha radiyo ijwi ry'amerika mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mujye kandi no ku rubuga rwacu wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho mukurikire aya makuru u rwanda rugiye kwakira impunzi n'abimukira binjiye mu bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko amateka yacu twakiriye impunzi nyinshi mu bihe bitandukanye ibyo byose rero byatumye dutekereza ko hari icyo dukwiye gukora ku birebana n'iki kibazo cy'abimukira bagenda banyura mu nzira zitemewe bigashyira ubuzima bwabo mu kaga
uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u rwanda dr vincent biruta ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms riratangaza ko covid cumi n'icyenda ikomeje kwanduza abantu benshi hirya no hino ku isi irasaba kutirara loni kandi hagati aho ngaho iratangaza ko uburusiya intambara y'uburusiya bwagabye kuri ukraine igenda ikenesha kurushaho ibihugu bisanzwe biri mu nzira y'amajyambere amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure ikaze nanone aya makuru tuyahere muri niger abantu bitwaje intwaro bataramenyekana bishe abapolisi n'abasirikare cumi n'umwe frederic nkundikije arakomeza kuri iyi nkuru leta ya nigeria ivuga ko ibyo bitero byose byabaye ku munsi wa kabiri icambere cyabereye ku kirindiro cy'abapolisi cyitwa peter cola kiri ku rubibi rwo murengero gihana n'igihugu cya burkina faso ikindi gitero nacyo cyabereye ku kirindiro cy'abasirikare bajejwe gucungira umutekano w'igihugu ahitwa jado mu burengero bw'intara ya gadeza nigeria cyo kimwe n'ibindi bihugu bibanyi byacu vya mali na burkina faso kirahanganye n'imirwi intagondwa ikorana n'imirwi al qaida n'uwa leta ya kisilamu imaze kwica abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi kandi yatumye abandi imiliyoni n'imiliyoni bata ingo zabo radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dukomezanye na frederic nkundikije noneho kuri iyi ntambara uburusiya bwagabye kuri ukraine loni iravuga yuko iyi ntambara igenda irushaho mbese igenda ikenesha kurushaho ibihugu bisanzwe biri mu nzira y'amajyambere nabyo frederic nkundikije arakomeza umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres ejo ku munsi wa gatatu yarasohoye raporo ivuga ko iyo ngwano yatumye haduka ubukene bw'ibifungurwa ikibazo cy'amasoko ntanganguvu hamwe n'ubukene bw'amafaranga mu bihugu byinshi byo ku isi bikenye byari bisanzwe bihanzwe n'ingaruka mbi z'ikiza cya covid cumi n'icyenda n'ihindagurika ry'ibihe rebeka Greenspan umunyamabanga mukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe guteza imbere imigambi ubudandaji n'iterambere yavuze ko ibihugu ijana n'indwi byo ku isi biri mu bibazo ntangere z'ibiciro by'ibifungurwa n'umuyaga nkuba byaduze cyane iyo raporo ivuga ko abanyagihugu batagishoboye kuronka ibifungurwa mbombamubiri bakeneye hamwe n'ibidandazwa bivuye mu mahanga bakenera mu buzima bwabo bwa minsi yose
frederic nkundikije urakoze oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ivuga ko covid cumi n'icyenda ikomeje kwanduza abantu hirya no hino ku isi irasaba ibihugu gushyira hamwe kugira ngo iki cyorezo gicike ibindi kuri iyi nkuru tubibaze diane nini nazwe
ivyegeranyo bishasha vy'igisata ca onu cita amagara y'abantu ku isi oms mu mfunyafunyo vyerekana ko ku isi yose abanduye virusi ya korona ari miliyoni amajana atanu na zibiri abiyo virusi imaze guhitana nabo bakagera ku miliyoni zitandatu n'ibihumbi cumi n'icenda oms isigura ko ibitigiri vy'abariko barahitanwa na korona ari bike ugeranije n'uko vyari uwo mugera ugitangura oms ariko aha igashimangira ko naho biri uko hari ibihugu abandura biyongereye cyane bitewe n'abanyagihugu barushe bipfuza kubaho ubuzima bw'imbere ya covid ya cumi n'icyenda umunyamabanga mukuru w'igisata ca onu cita amagara y'abantu ku isi tedros adhanom ghebreyesus aburira isi kuyu atari umwanya wo kudehukirwa yemeje ko umurwi ujejwe kurwanya covid ya cumi n'icyenda wavuze muri ino ndwi kwicokiza kikibangamiye amakungu
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye no ku maradiyo yanyu ni mujye no ku rubuga rwacu wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho mukurikire aya makuru naho kuri facebook na twitter muradusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika kuri uyu wa kane u rwanda n'ubwongereza basinye amasezerano yo kwakira impunzi n'abimukira binjira mu bwongereza mu buryo budakurikije amategeko mugenzi wacu asumita kaboyi yakurikiranye uwo muhango wabereye i kigali amasezerano hagati y'impande zombi yashyizweho umukono i kigali na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda vincent biruta na mugenzi we ushinzwe umutekano mu gihugu cy'ubwongereza printi patel aya masezerano agamije kwakira impunzi n'abimukira binjiye mu bwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko aho avuga ko azafasha abo bimukira kongera kubaho neza muri iyi gahunda biteganywa ko abimukira bazakirwa n'u rwanda batazatuzwa mu nkambi ahubwo bazahabwa ibyangombwa byo gutura mu rwanda igihe babyifuza cyangwa bagafashwa gusubira mu bihugu byabo nk'uko bigaragara muri aya masezerano ubwongereza buzafasha u rwanda gushora imari muri serivisi bazakenera nk'ubuvuzi guhabwa imirimo kurengerwa n'amategeko nk'abaturage b'u rwanda mu buryo bwuzuye leta y'ubwongereza ivuga ko izatanga miliyari zikabakaba ijana na mirongo itandatu mu mafaranga y'u rwanda azafasha izo mpunzi kuba zakwiga amasomo y'imyuga n'ubumenyi ngiro kwiga indimi n'amashuri makuru na kaminuza minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda vincent biruta yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye u rwanda rufata iya mbere mu kwakira izi mpunzi u rwanda rero dushingiye ku mateka yacu igihugu cyacu kigizwe n'abantu benshi banyuze muri ubu buzima bw'impunzi bageze igihe batari bafite igihugu kibemera kandi mu mateka yacu nanone twakiriye impunzi nyinshi mu bihe bitandukanye n'uyu munsi dufite impunzi igera ku bihumbi ijana na mirongo itatu ibyo byose rero byatumye dutekereza ko hari icyo dukwiye gukora ku birebana n'iki kibazo cy'abimukira bagenda banyura mu nzira zitemewe bigashyira ubuzima bwabo mu kaga kandi ugasanga abo bifitiye akamaro cyane ari abafite ibintu by'ubucuruzi bijyanye no gutwara abo bantu mu nzira zitemewe nta mubare watangajwe w'izo mpunzi zizazanwa mu rwanda ariko minisitiri w'umutekano mu bwongereza printi patel yavuze ko adashaka kujya mu mibare gusa agaragaza ko abageze mu bwongereza bose mu buryo bunyuranije n'amategeko barebwa n'uyu mugambi aragira ati umuntu wese winjiye mu bwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko azatekerezwaho muri uyu mugambi wo kubazana mu rwanda hari abantu benshi binjiye mu bwongereza mu buryo butemewe nk'abaza mu mato matoya babifashijwemo na ba rusahurira mu nduru abantu nk'aba rwose bazatekerezwaho muri uyu mugambi minisitiri biruta yashimangiye ko mu bazakirwa bavanywe mu bwongereza batazafatamo abantu baturuka mu bihugu by'abaturanyi bya hafi nka repubulika ya demokarasi ya kongo uburundi uganda na tanzania minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda yanagaragaje ko bazanita mu kureba ibijyanye n'imyitwarire ya muntu kandi bikazakorwa hisunzwe amategeko mu gukora ibingibi tuzubahiriza amategeko mpuzamahanga yose n'amasezerano ibihugu byacu byashyizeho umukono kandi ariko dutangire gutekereza ubundi buryo bwakoreshwa kugira ngo kiriya kibazo gikemuke nitubikora bikagenda neza turizera ko n'ibindi bihugu bishobora kuzarebera kuri iyi gahunda nabo bikareba bakagira icyo bakora ikindi kandi ni gahunda ntabwo ari uguterura abantu ngo bavane mu bongereza baze babashyire hano gusa birangirire aho ni gahunda y'imyaka itanu mu gutangira tuzakura no ku buryo bariya bantu niba banagumye ahangaha babashe gufashwa kubona imirimo binyuze kubanza guhabwa ibyangombwa bijyanye n'ubumenyi n'ubumenyingiro kugira ubuzima muri iki gihugu kandi ariko banafashwe no kugira aho batura kuvuzwa n'ibindi ibyo byose byarateganyijwe nta mubare w'izi mpunzi zizaza ku ikubitiro batangajwe ndetse n'igihe zizaba zageze mu gihugu nticyavuzwe aya masezerano akimara gusinywa hari benshi bahise banenga icyo cyemezo barimo imiryango yita ku mpunzi mu bwongereza ndetse na Kelly Starmer umuyobozi w'ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe na leta mu bwongereza ku rubuga rwe rwa Twitter yagaragaje ko iki cyemezo kigamije guhuma abantu amaso kugira ngo batita ku makosa amaze iminsi akorwa n'ubutegetsi buriho bwa minisitiri w'intebe boris johnson yavuze ko ari icyemezo kigiye kuzatuma leta itakaza akayabo k'amafaranga mu buryo budafututse si ubwa mbere u rwanda rwakiriye abimukira kuko guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rwatangiye kwakira abimukira baturutse mu gihugu nka libiya ubu abagera ku gihumbi bakaba aribo bamaze kugera mu rwanda nubwo abenshi bamaze kubona ibihugu bibakira aba bimukira bacumbikirwa mu kigo kiri mu bugesera mu ntara y'iburasirazuba nyuma bakagenda bakirwa n'ibihugu by'i burayi na canada igikorwa ishami rya oni rishinzwe impunzi rivuga ko kigenda neza kugeza ubu usibye abo u rwanda rufite n'izindi mpunzi zibarirwa ku bihumbi ijana na mirongo itatu baturutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse n'igihugu cy'u burundi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
noneho tuve mu rwanda tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abantu bitwaje imbunda bakekwa kuba abarwanyi b'umutwe wa mayimayi baraye bishe umusirikare umwe wa leta bashimuta n'inka zirenga magana ane z'abaturage bo ku mutarure mu kiyaga cya rusizi teritwari ya uvira ni mu ntara ya kivu y'epfo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedasita ngabo uri uvira erisha nkundimana n'umwe mu baturage bo ku mutarure banyazwe inka ijwi rya amerika ryamusanze ku biraro by'iwe yicaranye n'abandi borozi babuze ayo bakira n'ayo bamira bitewe n'ibyaraye bibabayeho habaye nijoro mu masaha ane na mirongo itanu twumva amasaso twari tumaze gutaha twicaye mu rugo amasaso amaze kuvuga ngo waje kuba isazi itanu n'iminota icumi n'itanu nibwo twasohose tuva mu mazu turagenda tumaze gushika mu bibuga dusanga inka zose zagiye inka zagiye nyinshi cyane zingana ni inka zigera ku magana ane na mirongo itanu zanyazwe ahangaha ku mutarure inyana zasigaye ahangaha ni intabwa kabisa n'inyana nyinshi tukaba tuguma ku- gutangarira muri ibyo bintu ngo tube guhaguruka kera dusanga n'intumbi y'umusirikari wari kurwanirira izo nka abarapfuye umusirikari wa guverinoma yapfuye aba baturage bo ku mutarure batangazwa n'uburyo ibintu byabo binyagwa umunsi ku munsi ariko igisirikare cya leta fardese ntigishyira imbaraga gukurikirana ba banyazinka kandi aho bazijanye atari kure twebwe twasaba ngo leta idufashe badukurikiranira inka bakurikirana umutekano wacu kuko hano ni kenshi twaramije twaravuze twaratatse ariko tukayoberwa biza bipfira n'ubu byabaye twari turi kumwe n'abasirikare ku bw'amahirwe make nabo batakaje umuntu ariko tukayoberwa ukuntu inka zigenda bakaziranga ariko ntibazikurikire n'iyo zagiyeyo hariyo abasirikare amaposite tu- batubwira ko kugeza kuri gato bwari abasirikare ariko zigenda zibacamo zibacamo kandi zikagenda zigahera ntitumenye impamvu yabyo ntitumenye n'ubu nicyo kibazo tugira twari twari tuzi ngo leta niyo yadufasha ariko kandi ugasanga leta n'inkayo yayikubitira habimana samweri ni umuyobozi w'aborozi bo ku mutarure ashimangira ko muri iki cyumweru gishize abantu bitwaje imbunda banyaze inka z'abandi baturage baha ku mutarure ndetse bica n'umuntu iringa ryo hirya bajyanye izindi nka mirongo itandatu bazikuye hano kandi mu rugo Eh, hi- hari hahise i- icumero kimwe bajyanye nka mirongo itandatu bica umwungeri umwungeri wazo basiga bamwishe no kubwegera naho baraye bazijyanye nka bazikuye hariya ku rusizi nka mirongo itandatu zagiye uyu munsi ni kuwa kane izo zagiye kuwa mbere nazo zaragiye nka mirongo itandatu zose zigenda zose zigenda ahangaha muri iyi misozi ya hafi ya gahanda naho niho ziri kugeza uyu munsi nta interevasiyo turabona turategereza leta kuko hari icyo yadufasha kugeza uyu munsi nubwo zagendaga ntabwo tutavuze twaravuze turataka ariko rero kudufasha sinzi impamvu batadufasha ubuyobozi bw'igisirikare cya fardese bukorera muri rejima y'ibihumbi bitatu magana atatu na kane bwabwiye ijwi rya amerika ko uwo musirikare ufite ipeti rya sergent yishwe na mayimayi kijangara na buhirwa bafatikanyije n'abarundi aba bayobozi ba gisirikare twasanze ku mutarure birinze kutubwira ko bakurikira izo nka zanyazwe kuko ayo makuru batayatangaza kuko ari ibanga rya gisirikare twagerageje kuvugisha mayimayi kijangara na buhirwa kuri telefone zabo ntibyadukundira aba baturage batuye mu kibaya cya rusizi bavuga yuko imitwe yitwaje ibigwanisho b'abakongomani y'abarundi kunyaga inka babihinduye ubucuruzi iyo batwaye izi nka zacu barazijana twumva ko bagiye kubaka amazu yabo bakagura za moto eh, nyine baka- bakiteza imbere izindi bakaziguramo imbunda n'amasasu si inka zonyine zinyagwa muri iki kibaya cya rusizi ahubwo n'abagenzi bava uvira bajya bukavu banyuze muri iki kibaya cya rusizi bicara basahugwa ibyabo n'abantu bitwaje ibigwanisho vedasi ngabo ku bwa radiyo ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'epfo
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da.
Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa yewe shafe twigende kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi ry'amerika tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Royal.
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mukomeje gutega amatwi amakuru twabagejejeho noneho muri aka kanya ariko mureke twumve ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ni mugenzi wacu eugene mukankusi ukibagezaho
ndabaramukije mwese Leogenia Mukankusi tubahaye ikaze umukoresha wawe akubwira amagambo agutoneka gutera ubwoba kugira ngo akomeze kukugiraho ijambo no kugenzura imyitwarire yawe iryo ni itotezwa umwana wawe ashobora kuba umwe mu batotezwa cyangwa abatoteza abandi wowe ntacyo ubiziho itotezwa riboneka kwinshi uhereye ku kwitwa amazina no gukozwa isoni bishingiye ku miterere y'umubiri w'umuntu kugeza ku kumwandagaza ku mbuga nkoranyambaga umuryango the american psychological association usobanura ko iyi ari imyitwarire idahwitse aho umuntu wabigambiriye ahora asesereza undi akamubabaza ababikorerwa nta ruhare baba babigizemo akenshi birabagora no kwirengera ngo babihagarike impuguke zivuga ko kenshi bigira ingaruka ku bikorewe ku mubiri no mu bwonko umuryango the american psychological association usobanura ko iyi ari imyitwarire idahwitse aho umuntu wabigambiriye ahora asesereza undi akamubabaza ababikorerwa nta ruhare baba babigizemo akenshi biranabagora kwirengera ngo babihagarike impuguke zivuga ko kenshi ibyo bigira ingaruka ku bikorewe ku mubiri no mu bwonko unesco mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda yagaragaje ko izo ngaruka ku mubiri ziboneka henshi uretse muri amerika ya ruguru no mu burayi ahaboneka cyane uburyo bwo kubabaza umuntu mu bwonko urugomo rwo ku ishuri ruboneka ku isi hose abana babonwa nk'abantu batandukanye n'abandi baba bashobora kwibasirwa tugane imaputo muri mozambique aho umukobwa ufite ubumuga bw'uruhu bwatumye ahora yibasirwa inkuru ya sergio ntambi imibare y'ishami rya loni ryita ku bana unicef igaragaza ko umwana umwe muri batatu ku isi bari hagati y'imyaka cumi n'itatu na cumi n'itanu yakorewe itotezwa ku ishuri rishobora kumuviramo ihahamuka mu buzima bwe bwose kandi bikanagira ingaruka ku buzima bwe bwo mu mutwe tereza wahisemo kudakoresha izina rye nyakuri na n'ubu ntarakira ibikomere by'ihahamuka byaturutse ku itotezwa yakorewe mu gihe cy'ubwana bwe
bamwe mu bandi bana ntibashobora kwicarana nanjye itoteza rishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe imibereho n'imyitwarire y'abarikorerwa rimwe na rimwe na mwarimu yagiraga uruhare muri iryo vangura tereza yakorerwaga
iyo nabwiraga mwarimu ko ntabasha kubona imbere kugira ngo ashyire ku mwanya w'imbere yarabyangaga akavuga ko atari we waryozwa iby'ingorane zanjye zo kutabona ntiyigeze afata umwanya ngo ambwire ntambuke njye kwicara imbere kuva mu mwaka wa gatandatu kuzamura nagize amahirwe yo kubona abarimu banyemereraga guhagarara imbere y'intebe zabo kugira ngo mbashe kureba ku kibaho mbone uko nandika ibyo byaranyorohereje cyane ariko mu mwaka wa kabiri uwa gatatu uwa kane n'uwa gatanu narahangayitse cyane ku ishuri siho honyine tereza yakorewe itotezwa
kuba abantu bagukoza isoni bakajya bagukoraho ni ikibazo gikomeye kubera iyo ugiye ahantu umuntu agatangira kugukiniraho ni bibi cyane
avuga ko kuba mu muryango mugari ufite imyumvire mibi bituma ahorana ubwoba Eu acabo tendo medo de sair sozinha, não ni saio.
kugira aho njya ndi jyenyine kuko numva afite isoni cyane ntininca ku bantu baraza kumvuga nubwo atarabasha kwibagirwa ibihe bibabaje by'ubwana bwe tereza yahisemo gukora ikinyuranyo no kurushaho kugira isi nziza aho itandukaniro ry'abantu ritakabaye impamvu yo gucirwaho iteka uyu munsi ni impirimbanyi mu muryango ufasha abafite ubumuga bw'uruhu bazwi nka ba nyamweru ando sensibilizar outros irmãos.
ndimo gufasha abandi ba nyamweru baba baratotejwe bakaba bagihura n'iryo totezwa aho hari imiryango idashobora kwemera kubana n'abana bafite ubwo bumuga bw'uruhu imibare itangwa na unicef igaragaza ko akarere ka afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara ariko kiganjemo itoteza aho rishobora kuba ku kigero cya mirongo ine n'umunani ku ijana ubwoko bw'irihiganje ni urugomo rukomeretsa rukurikiwe no gufatwa ku ngufu nyuma hakaza ibikorwa bihungabanya imitekerereze
muri cote d'ivoire n'urubakayoko ni inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu anavura abafite ibibazo bishingiye ku mitekerereze ni umuyobozi wa sayitorota ubu buryo bukoreshwa kuri interinete mu gusuzuma no kuvura abafite ibyo bibazo arasobanura uburyo abantu bibasirwa n'icyakorwa Le harcèlement, c'est quoi itotezwa ni iki ni uburyo bw'ihohoterwa ryisubiramo rigamije kugirira nabi umuntu cyangwa kumutesha agaciro ni imyitwarire mibi igira ingaruka cyangwa igahungabanya umudendezo w'umuntu kugira ngo tumenye neza itoteza birasaba ko duhera hasi ku rwego rw'uburere butangwa n'ababyeyi kubera iki kuko biterwa n'ababyeyi dufite niba dufite umubyeyi utukana cyangwa w'umunyagitugu cyangwa mubi utagira icyo yitaho uzabona ingaruka z'ubwo burere ku bana kandi bazanabisubiramo mu buzima babanamo n'abandi cyangwa ku ishuri yewe no kugeza igihe bakuriye umwana agerageza kwigana ibyo yigiye ku bandi ariko kandi ibyo ntibyagirwa urwitwazo ikiyongeraho hari n'imibereho igira ingaruka ku muntu bitewe bitewe n'ibyabayeho mu buzima bwabo rero abantu bashobora kwitwara mu buryo butoteza abandi hanyuma kandi hari abantu bafite ubumuga ubumuga si ubugaragara ku maso gusa ahubwo hari n'ubujyanye no kugira ubushobozi buke mu kwiga no kumenya buzwi nka dyslexia cyangwa se ubundi nka autisme ADD cyangwa ADHD abafite bene ubwo bumuga bahura kenshi n'itotezwa haba ku ishuri cyangwa mu kazi ubwoko bw'itotezwa buhagaragara ni bubiri ubw'impagarike n'ubw'intambike ubwoko bw'itoteza ry'impagarike ni iry'utotezwa ashobora gukorerwa n'umukoresha abayobozi b'ishuri cyangwa se ababyeyi noneho itoteza ry'intambike ni irishobora gukorwa hagati y'abakozi ubwabo abanyeshuri cyangwa abavandimwe iyo uri mu muryango icyo bibyara umunyabubasha agerageza kugaragaza ububasha bwe abinyujije mu bikorwa byo gutoteza nk'urugero bashobora kuvutsa utotezwa akazi ke cyangwa bakamuha inshingano nyinshi bagamije kumubabaza cyangwa bakamukoresha uturimo tudafite icyo tumaze nyuma hakaza ibitutsi kubuzwa amahwemo amagambo asesereza n'ibindi kwitoteza ryo ku mashuri ho aha muri afurika bisa n'ibitandukanye gato n'uko bimeze mu burengerazuba bw'isi kuko akenshi usanga ari itsinda ribuza abandi uburyo kubera ko harimo akantu ko gukoza isoni umuntu
gusaza ni intambwe y'ubuzima aho umubiri ugenda uhinduka uko umuntu agenda akura abantu benshi baharanira gukomeza kugira ubuzima bwiza uko bagenda basaza kuri benshi kuboneka nk'umuntu ukiri muto ugereranije n'imyaka yabo nyayo ni ikintu nacyo bashyira imbere twabajije tuti ni iki ukora kugira ngo usaze neza dore bimwe mu bisubizo twakusanyije i kigali mfite imyaka mirongo itanu y'amavuko biragoye kugira ngo nawe ubashe kubyumva kuko ni benshi mfite imyaka mirongo itatu n'ibiri y'amavuko
mfite imyaka mirongo ine n'icyenda y'amavuko
abantu ntibemera ko mfite imyaka mirongo itanu nsa nk'uri muri mirongo ine kubera siporo kubera ko nkora imyitozo
ababwira nti rero nta kindi kindi nakoze uretse siporo nitabiriye siporo nkora siporo nkanywa amazi ibyo bintu bikamfasha mu buzima
abandi bantu ntibajya banemera ko ndi mu myaka mirongo itatu bavuga ko nsa nk'ufite makumyabiri nkunda gukora siporo ni kimwe mu bigize ubuzima bwanjye bwa buri munsi
ibi bituruka ku buryo mbaho kuva nkiri umwana nakunze kunywa amata nkarya n'indyo gakondo y'iwacu
umwanya ibyo byose iyo numva mbirwaye nkora siporo nkataha nkanywa amazi menshi kandi nkumva ndakize
impuguke zivuga ko mu gihe ntacyo wakora kugira ngo uhagarike gusaza ushobora gukora ku buryo bigenda buhoro wita ku bintu bimwe na bimwe kandi uhitamo uburyo bugufasha gusaza neza muganga francis palma ni inzobere mu kubaga abantu mu bijyanye n'isura akaba n'umwanditsi w'igitabo what's your number aratubwira bumwe mu buryo umuntu yakoresha kugira ngo yumve ko ari muto kandi abe ariko agaragara adakoresheje kwibagisha
It's alpha ketoglutarate.
izina alpha ketoglutarate ni rirerire mu nyunge z'ibinyabutabire ariko kandi ni ingenzi kuri wowe kuri buri karemangingo k'umubiri wawe mu gukora ingufu uko tugeze mu myaka hagati ya mirongo ine na mirongo inani zishobora kugabanuka inshuro cumi si ku kigero cy'icumi ku ijana ahubwo inshuro cumi zose kandi ndibwira ko aha ariho dutangirira kubona ko alpha ketoglutarate idafasha gusa buri karemangingo k'umubiri gukora ingufu ahubwo inagena uko uturemangingo fatizo twawe dna twigaragaza ikindi ntekereza ko aho ariho itangirira kugaragaza ingano y'ibintu ishobora kugiraho ingaruka imbere mu mubiri aho muri ibyo byose indunduro y'ingaruka nziza zose izaba igabanuka ry'imyaka ugaragaza ugereranije n'iyo ufite ingirabuzima fatizo zawe nizo ubusanzwe zitegeka buri karemangingo k'umubiri wawe icyo gakora ariko hari impinduka zishobora kugena uko izo ngirabuzima fatizo zitanga amategeko cyangwa ntiziyatange ibyo bita impinduka mu mikorere y'uturemangingo fatizo abashakashatsi benshi rero ubu bemeza ko ubwo ari bwo buryo bwiza bwo kubona ko imyaka yacu ijyanye n'uko tungana no gusuzuma uburyo umubiri wacu ukora neza ari nabyo bigena ubuzima bwiza kuruta niba wirebye ku myaka ufite ugasanga ugaragara nk'aho iri hasi cyangwa hejuru ntabwo bihagije inyuma y'ibyo byose hari imikorere itandukanye y'uturemangingo tw'umubiri wawe bitandukanye n'ibindi bintu ushobora kurya byo ntibiva mu mirire byakubera inyongera kandi ntekereza ko ikibazo hano mu by'ukuri ari uko inyongera zose zitanganya agaciro kenya yahagurukiye kurwanya covid na malariya yifashishije ibipimo byakorewe mu gihugu ikigo cy'ubushakashatsi kmri kivuga ko bituma babona indwara byihuse kandi ko ibyo bipimo bizagezwa n'ahandi mu karere inkuru ya brenda murinya i nairobi abashakashatsi bo mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi cya kenya kemuri bamaze igihe bakora ubudasiba kuva icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyakwaduka ngo babashe gukora ibikoresho byo gupima indwara mu rwego rwo gufasha igihugu guhangana n'ikwirakwira rya coronavirus no kurwanya icyorezo cya malariya kenya ibaye igihugu cya mbere mu karere cyikora ibikoresho byo gupima byakozwe hagendewe ku miterere y'icyo gihugu kuri izo ndwara zombi
dufite ibikoresho bihamye bijyanye n'imiterere imiterere ya hano birizewe kandi kuba bikorerwa imbere mu gihugu bizatuma bihenduka ibintu bitazasaba ubumenyi buhambaye ku mujyanama w'ubuzima ukorera mu bice bya kure nko mu gice cy'uburengerazuba ku buryo ashobora gufungura ako gakapu agapima vuba kandi byoroshye cyane buri mwaka muri kenya ubwandu bwa malariya bugera kuri miliyoni eshatu n'igice ikanahitana abagera ku bihumbi cumi na magana arindwi biyigira imwe mu ndwara zitera impfu nyinshi muri icyo gihugu ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda ryongereye undi mutwaro urwego rw'ubuvuzi ikibazo cyongerewe ubukana n'ibura ry'ibikoresho byo gupima ndetse n'inkingo ugereranije n'uko biboneka mu bindi bihugu byateye imbere muganga wirisa kwale agasanga iboneka ry'ibikoresho bidahenze bipima hakiri kare haba kuri malariya na covid cumi n'icyenda rizahindura byinshi haba muri kenya no muri afurika
gupima indwara iyo ari yo yose nibyo ntangiriro igana ku kuyikumira no kuyivura iyo udashoboye gupima indwara icya mbere ntuzanamenya iyo ari yo ntuzanamenya ingamba zo kuyirwanya yewe ntuzanamenya urwego ugezeho uhangana nayo cyangwa uyirandura abagize itsinda rya kemuri bavuga ko ubuvumbuzi bw'icyo kigo buzafasha igihugu n'akarere kubona ibisubizo byizewe
tuzajya dukoresha ibikoresho mu gusuzuma niba ufite covid cyangwa ntayo ufite wowe nk'umurwayi tuzajya tuguha igisubizo cy'uko wayisanganywe cyangwa utayisanganywe ariko ku baganga bo tuzabaha igisubizo gitanga amakuru arambuye urugero tuzabasha kubwira muganga ingano ya virusi ufite ni nyinshi cyane ni nkeya cyane uri mu nzego zo hejuru mu bijyanye n'ubwandu uri mu nzego zibanza ku buryo ibyo biha amakuru y'ubuvuzi ukeneye amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya korona wabisanga ku ijwi ry'amerika kuri radiyo yacu vewa akadomo komu n'aha dusoreje mwakoze kubana natwe naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima uzira umuze
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri icyo kiganiro bungabunga ubuzima dushorejeho amakuru n'ikiganiro nyine byo muri aka kanya icyo kiganiro mwakigezwagaho na mugenzi wacu eugenie mukankusi ndabashimiye cyane rero rwose ko mwakurikiye aya makuru kandi mbasaba yuko mushimira n'abafashije kubagezaho nyine aya makuru maze rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika ku buhanga bw'ibyuma n'idiyodone cyubahiro naho kuri mikoro ni thomas kamirindi umugoroba mwiza umugoroba w'amahirwe kuri mwese murakarama